iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rigiye kubashyikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi muri kino gitondo cy'umunsi wa gatanu itariki umunani z'ukwezi kw'icyenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muri studio muri kumwe na oriane itanga ishaka kaze mwese ubuzima bwo mu nkambi ubwa bwari bumeze neza indyo twaronka nabi nabi nyene twari tumereze nabi tugize mugasi ukuvuga ngo nico kidukuyeyo hanini tuvanywe no kugira ngo tuze kubaka igihugu cyacu uwo ni goderiva ndorere umurundikazi yahungutse avuye mu ikambi y'impunzi z'abarundi induta mu gihugu cya tanzania avuga uko ubuzima bwo mu ikambi butari bworoshe ni mu nkuru tubafitiye mu kanya kari imbere turabashikiriza kandi n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe na mugenzi wacu aloise bigirimana
urakoze oriyana leta ya sudani y'ubumanuko yatangaje ko leta z'ubumwe za amerika yari ikwiye kwisubirako ku bihano iheruka gufatira abategetsi bayo babiri hamwe n'uwahoze arongoye ibiro bikuru vya gisirikare bagirizwa kubangamira umutekano muri ico gihugu amerika kuri wa gatatu niho yafatira rero ibihano umushikiranganji wa sudani y'ubumanuko kumenyesha amakuru michael mcway umutegetsi mukuru mu gisirikare malek riben hamwe n'uwahoze arongoye ibiro bikuru vya gisirikare paul malonge yibagiriza ibikorwa vyo kudindiza intambara no kubangamira utwigoro two kugarukana amahoro leta ya sudani y'ubumanuko ibicishije ku muvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire maiwen macol ivuga ko ivyo bihano ataco vyungura mu mugambi w'amahoro asaba amerika kwisubirako kuri iyo ngingo sudani y'epfo iri mu ntambara y'abenegihugu kuva mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu muri bibiri na cumi na gatanu aberwa n'ayo matati barasinye amasezerano y'amahoro yasenyuwe inyuma y'umwaka umwe gusa inyuma y'aho igihe abasirikare ba leta bivugwa ko bari barongowe na malonge batera ikambi yarimwo abarwanya leta ku murwa mukuru juba malonge akaba afungiwe icamaso mu rugo iwe ijuba muri ico gihugu ca uh, uh, igihugu ca sudani y'ubumanuko murambabarira abanyagihugu bari bakoraniye irome ku murwa mukuru wa togo ku mugoroba kuri wa kane mu myigaragambyo isaba ko perezida fore nyasimbe ava ku butegetsi hagahindurwa na bimwe mu ibwirirwa shingiro baratewe ivyuka bikoroza amosozi n'igipolisi ejo ku munsi wa kane iyo myigaragambyo yabaye mu mutekano kandi gushika ubu nta muntu arahasiga ubuzima abigaragambya basaba ko ibwirizwa shingiro rihinyanyurwa hagashirwamwo ko ibiringo vy'umukuru w'igihugu bigarukira kuri bibiri gusa kandi hagashirwamwo ko amatora ashobora gusubirwamwo mu gihe aba atagenze neza biyamiriza kandi intwaro ya fore nyasimbe yasubiriye se harahize imyaka cumi n'ibiri mu gihe se nyasimbe eyadema yatwaye togo imyaka y'ababa mirongo ine abanyagihugu rero bavuga ko iyi myaka mirongo itanu batwarwa n'umuryango umwe bikwiye kurangira iyo myiyerekano yatumwe ko n'urunani rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri togo perezida fore nyasimbe ntaco aravuga kuva iyo migumuko itanguye ku munsi wa gatatu ubukene ntangere hamwe n'ubutegetsi bubi bujuragiza abanyagihugu buri mu bintu bituma urwaruka rw'abanyafurika rwinjira mu mirwi y'intagondwa nka boko haramu al-shababu hamwe n'umuhari wa leta ya kisilamu ibyo byavuye mu itoza ry'imboneka rimwe ryakozwe n'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu oni bijejwe iterambere ku isi pnud icyo cegeranyo cyatunganijwe mu kiringo cy'imyaka ibiri cisunze ibibazo byabajijwe abantu amajana ane na mirongo icenda na batanu binjijwe mu mirwi y'intagondwa ico cegeranyo kiravuga ukuntu urwaruka rwinjizwa muri iyo mirwi hamwe n'ingorane ruhura nazo kirashikiriza kandi imigambi yo kurwanya ubutumwa butangwa n'izo ntagondwa hamwe n'imigambi yo kuzitira kugira ngo iyo mirwi ntibandanye kwinjira kwinjiza urwo rwaruka muri yo ico cegeranyo kiragabisha kivuga ko ibikorwa by'iterabwoba by'izo ntagondwa bibandanya byiyongera cegeranyo kivuga kandi ko ibitigiri eh, birenga ica kabiri c'abanyagihugu bose bo muri Afrika baba mu bukene ntangere kandi ubushomeri ntangere buba hanze ivyo bivuga ko ari navyo bituma urugwaruka rwemera kwinjira muri iyo mirwi y'intagondwa urunani rw'ibihugu vyagiye hamwe kurwanya umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu rurongowe na leta z'ubumwe za amerika rumenyesha ko rwishe abarwanyi b'uwo muhari mirongo umunani na batanu hafi y'urubibe rwa iraki umuvugizi warwo umunyamerika colonel ryan dillon yatangaje kuri uyu wa kane ko abo barwanyi bashika amajana atatu bari mu miduga cumi n'umunani bariko bagerageza guhunga mu mirwi mito mito n'imiryango yabo inyuma y'aho birukaniwe ku rubibe libani gihana na siriya uwo mutegetsi avuga ko iyo miduga yabuze aho ica inyuma y'aho urunani rw'abasirikare mpuzamakungu rusamburiye ibarabara hamwe n'ikiraro bari gucamwo ubushinwa nabwo butangaza ko buzoshigikira izindi ngingo z'ishyirahamwe mpuzamakungu ntizifatira ibihano igihugu cya korea ruguru kubera ingingo cyafashe cyo yo gusubira kugerageza ibindi birwanisho ruhonyangana umushikiranganji w'ubushinwa ajeje imigenderanire wang yi ejo kuwa kane yatangaje ari peke mu bushinwa kw'inama ya onu ijejwe umutekano ikwiye gufatira ibindi bihano igihugu cya korea ya ruguru yange yavuze kandi ko ibihano hamwe n'ibiganiro n'igihugu cya korea bikwiye kubangikanywa igihugu cy'ubushinwa nicyo gihugu cya mbere gifitaniye imigenderanire ikomeye na korea ya ruguru hamwe n'amasezerano y'ubudandaji akomeye
urakoze aloise ku makuru dushikirije ubu naho ni wa mwanya tubashikiriza amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini abarundi amajana atatu n'umwe bavuye mu ikambi y'impunzi induta muri tanzania nibo bahungutse ku gushaka kwabo baje baherekejwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi ku isi ishami rikorera muri tanzania bari kumwe n'intumwa ya leta ya tanzania ku mupaka w'uburundi bakiriwe n'intumwa za leta y'uburundi barekejwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'impunzi ku isi ishami rikorera mu burundi naho bamwe byaboneka ko baruhijwe n'urugendo abo barundi bahungutse bururutse imiduga yabazanye banezerewe kuko baje barabyina ni inkuru ya mugenzi wacu fidel d'antoine nsabimana
ibi mwumva bihinda n'ibiduga byari bizanye abarundi bangana amajana atatu n'umwe bari bahungiye mu ikambi y'induta mu gihugu ca tanzania ku mupaka w'urundi na tanzania yitwa imabamba muri disirigiti ya kibondo intara ya kigoma intumwa za leta y'uburundi n'abakozi b'ishirahamwe ryita y'impunzi hcr bari bagiye kubategera mu kururuka ibiduga abo barundi barangwa n'akamwemwe Emmanuel Maganga umukuru w'intara ya Kigoma mu gihugu cha Tanzania yari yaherekeje abarundi yatubwiye intumbero y'ico gikorwa Zoezi la kukabidhi uh, igikorwa sehemu co gutahura abarundi bavyishakiye kiratanguye nashikirije icegera c'umushikiranganji w'intwaro yo hagati y'uburundi igitigiri c'abangana amajana atatu n'umwe batashe igikorwa kizobandanya gushika mu kwezi kwa cumi aho igice ca mbere kizoba kirangiye ibihumbi bitandatu n'amajana indwi bazoba batahukanye igice ca kabiri kizoca kibandanya ku buryo ukwezi kwa cumi na kabiri kuzorangira abiyandikishije bose batashe kwa mwezi Disemba mwaka huu.
bamwe muri abo barundi bahungutse nabo nyene bagize ico bavuga goderiva ndorere yamuka muri komine ya gisuru ubuzima bwo mu bwo mu nkambi ubwa bwari bumeze neza indya twaronka nabi nabi nyene twari tumeretse nabi tubize "Mm, mugaso kuvuka ngo nico kidukuyeyo hanini tuvanywe no kugira ngo tuze kubaka igihugu cacu Eh, ku buryo hari amahoro yemwe n'abandi nyuma bariko baravuga ba- ko barose amosi yakizimana mugenzi we aramunganira jewe cyatumye mpitamo gutaha eh, ni uko ndabonye mu gihugu cy'amavukiro ari heza kandi ata kindi gihugu kiroza kinsumbira igihugu ndavukiyemo ndifuza rero kuza gufashanya na bene wacu bemeka igihugu gufashanya mu iterambere ry'igihugu cyacu akamo nteye abasigaye inyuma kwifuza mu gihugu cy'amavukiro nabo nyene bariko bariyandikisha ku bwinshi n'uroba ativyiyumvamwo ndizeye neza niyamara kubona twasohoye akavubu noneho tugasohora salama nabo nyene bafite icizigiro kandi bararifuza cane kuza kubaka igihugu c'iwabo nta muntu ari mu buhungiro abunezererwa bose bagomba gutaha muri make nkora ndarumariye mariya yivugira ko atazi n'ico yari yarahunze nta kintu je nanagiye nkunga nabona hari amahoro maze gushikayo mbona n'ubundi numva baguma hari amahoro umwana wanje nari nasize ino ni nawe yambwiye mbere ati nintutahe hanyuma rero niko kwiyumvira ati jewe gushika iyo n'amaguru sinohashika turarindira turasenga turasenga tuja tubona imana irabikoze baratuzanye terence nayiraje umuyobozi mwishikira mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu no gukundisha igihugu niyo yari yaserukiye leta yatubwiye uko abo barundi bakigwa n'ico leta igiye kubafasha nyiricibero petero nkurunziza yafashe ingingo yo gukingira amatungo yabo n'amatongo yabo ari ngaho aho kurima barahafise ica kabiri dufashanya n'amashami mpuzamakungu nka efawo urazi ko itanga imbuto hanyuma ishami mpuzamakungu hasere rirabatekera ibizobatunga mu mezi atatu ico gihe nawe n'imvura yatasuye urazi ko tuba twatanguye kwimbura hariho abashika hafi amajana abiri bava mu ntara ya ruyigi na hafi yaho hakaba n'abandi bashika ijana na cumi baca barangurura hariya mu kigo cyo mu kajaga bandikwe baca batakura mu gisagara ca bujumbura no mu ntara ya bujumbura bita rirare ibindi bikorwa bikazobandanya mu nyuma tony rayiza umunyamabanga nshingwabikorwa ajejwe ibibazo vy'impunzi mu ntara ya kigoma mu gihugu ca tanzania yatubwiye ko ibikorwa vyo gutahukana impunzi bavyifuza kizohora gitunganywa itariki cumi na zibiri za kuno kwezi yatubwiye ko hategeranijwe gutaha abangana amajana atanu co kimwe n'itariki cumi n'icenda kuwa mirongo ibiri na rimwe za kuno kwezi hadekanywa gutahukanwa ijana na mirongo itatu na babiri naho itariki mirongo ibiri na zitanu hazotaha amajana ane na mirongo itandatu na batandatu tony rayiza yatubwiye ko ico gikorwa kizobandanya uko gushika itariki cumi n'imwe z'ukwa cumi aho igice ca mbere kizoba giheze ku buryo abarundi ibihumbi bitandatu n'amajana indwi babisavye boba batashe ico gice kizokurikirwa n'igice ca kabiri kizorangirana n'uwa mirongo itatu na rimwe kigarama aho abarundi biyandikishije ibihumbi cumi na bibiri bazoba batashe mu ruyigi mu buseruko bw'uburundi fidele antoine nsabimana ijwi ry'amerika iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu ahandi naho mu rwanda kuri uyu wa kane ubushikiranganji bw'ubutungane yarahije abashikirizwa amanza bashasha bashika ku ijana na mirongo ine mu gihugu cyose bwana johnston businge minisitiri w'ubutungane kuzirikana inshingano zabo bagakurikiza amategeko inkuru ya mugenzi wacu eric bagira ubusa ndahiriye ko ntazahemukira repubulika y'u rwanda ndahiriye ko ntazahemukira repubulika y'u rwanda ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko abahesha b'inkiko batarawumwuga bashya basaga ijana na mirongo ine mu gihugu hose baratambuka buri umwe imbere ya bwana johnson businge minisitiri w'ubutabera icyarimwe n'intumwa nkuru ya leta barahirira inshingano nshya zo kurangiza imanza aho bakorera mu tugari bwana businge mu mpanuro yahaye aba bahesha b'inkiko batarawumwuga harimo guha ubutabera abaturage uko bikwiye igihe muri mu gikorwa cyo kurangiza imanza ibyemezo by'inkiko n'izindi nyandiko mugomba kurangiza turabasaba kuzirikana ko iyo umuturage arangirijwe urubanza cyangwa izo mpapuro zindi nibwo aba yumva abonye ubutabera nibwo aba yumva ari mu gihugu kimwubaha nibwo aba yumva icyo wamusaba nawe nawe kora iki n'iki n'iki nawe akwiye kugitanga iyo bitagenze bityo twebwe tukaguma tumusaba icyo atanga we icyo adusaba gutanga ntakibone ubwo urumva iyo mibare ibibaze nabi muri uyu muhango kandi bwana businge yongeye kwibutsa abahesha b'inkiko batarabumwuga kugendera kure icyo ari cyo cyose gifite aho gihuriye na ruswa ndabibutsa ko mudakwiye kwakira ibihembo ibyo ari byo byose biturutse ku wo mugiye gukorera iyi mirimo kuko muri abakozi ba leta kandi muhemberwa imirimo mukora uburyo igihembo wacyita ubwo ari bwo bwose uburyo wakibatiza izina iryo ari ryo ryose twebwe dusanga igihembo icyo ari cyo cyose umuntu yatse kugira ngo ajye gukora aka kazi cyitwa ruswa n'ibifitanye isano nayo kabone n'iyo bakiguha utagisabye dutekereza ko cyitwa ruswa kabone n'iyo warangiza gukora akazi kawe nimugoroba bakakuzanira isake mu rugo yo kurya iyo sake nayo tuyita ruswa kimwe mu bishyirwa mu majwi na bamwe mu bahesha b'inkiko bavuga ko bituma barya ruswa babishingira ku mushahara bita intica ntikize bafata ku kwezi babihuza n'inshingano bafite n'ibyo bakeneye bagasanga bidahura kugeza ubu umuyobozi w'akagari icyarimwe n'umuhesha w'inkiko utari uw'umwuga arahembwa ibihumbi mirongo inani by'amafaranga y'u rwanda bavuga ko atajyanye n'ibiciro biri ku isoko icyakora madame martine urujeni ushinzwe serivisi z'ubutabera bw'abaturage muri minisiteri y'ubutabera we siko abibona asanga kwakira no kutakira ruswa bitashingira ku ngano y'umushahara runaka umuntu yaba ahembwa ibyo ngira ngo biterwa n'umutimanama w'umuntu n'ubunyangamugayo kuko tugiye mu byerekeranye n'abantu bakira ruswa ntabwo tuzasanga abakira ruswa ari abahembwa umushahara muto n'aba hembwa umushahara munini n'abadafite n'ibibazo wenda navuga by'ubukungu ntabwo bibabuza kurya ruswa ikindi minisiteri y'ubutabera isaba abahesha b'inkiko batarawumwuga ni ugushyiraho umunsi wihariye mu nshingano zabo bakawuharira kurangiza imanza ubutegetsi bugasaba ko abahesha b'inkiko badakomeza gusiragiza rubanda ibi nabyo ni ibintu abantu bakwiye kwibaza iyo ubonye umuntu yirutse ku muhesha w'inkiko inshuro eshanu utekereza ko n'ibindi bikorwa byose bamwirukaho hari abantu bavuka bitwa babwiruka akaguma yiruka kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu umushaka wese akagomba gushaka igare cyangwa moto kugira ngo amugereho turasaba ko ibikorwa byo kurangiza imanza bidahinduka ibikorwa bikorwa ari uko habonetse umwanya turashaka ko biba ibikorwa bikorwa kubera ko bigomba gukorwa nk'uko ibindi byose umuyobozi ubifitiye ububasha abuhawe nonaha agomba kubikora abahesha b'inkiko barahiye basimbura bagenzi babo birukanywe mu gihiriri mu minsi ishize bazira imyitwarire idahwitse mu gihugu hose mu cyiswe turu di rwanda bahawe inshingano nshya zisa n'iziremereye ufatiye ku kuba benshi muri bo nta bumenyi bafite mu mategeko minisiteri y'ubutabera ntibifata nk'imbogamizi kuko nabo bazajya barangiza imanza zoroheje zaciwe n'abunzi gusa bagakomeza kugira icyo bayisaba icyo tubusaba ni ukutuba hafi nk'abayobozi bo mu nzego z'ibanze bakatugira inama aho bishoboka natwe twiteguye gushyira mu nshingano ibyo twarahiriye icyo twagiye tugiye gukora ni ugufasha abaturage b'u rwanda kugira ngo tubafashe gutera imbere kugeza ubu minisiteri y'ubutabera irabarura abahesha b'inkiko batarawumwuga basaga ibihumbi bibiri magana atanu mu gihugu hose n'abandi b'umwuga bari hejuru ya magana ane ku buryo bose hamwe barengaho gato ibihumbi bitatu ubutegetsi bwishimira bidasubirwaho akazi k'abahesha b'inkiko ku kigero cyo hejuru ya mirongo cyenda ku ijana imibare ya minisiteri y'ubutabera iragaragaza ko mu ngengo y'imari ishize barangije imanza zisanzwe zirenga ibihumbi bibiri magana atanu mu gihugu mu gihe imanza z'inkiko gacaca zo zarangiye zibarirwa mu bihumbi makumyabiri na kimwe n'imisago ni ukuvuga ko aba bahesha b'inkiko batarawumwuga ubutegetsi bubita bitezeho kurangiza undi murundo w'imanza zisaga ibihumbi cumi na bitanu zasizwe n'inkiko gacaca ni mu gihe inkiko gacaca zafunze imiryango mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri ziciye imanza zisaga miliyoni ebyiri mu gihe gito ariko nanone zinanengwa ko zasize undi murundo w'ibibazo kubera zakozwemo abadasobanukiwe iby'amategeko ah bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali tukiri mu rwanda amwe mu mashyirahamwe ategamiye leta aharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu arasaba leta gushyiraho amategeko akingira uburenganzira bwa kiremwamuntu ni nk'uriya mugenzi wacu claude ganza munyamagana bamwe mu bagize imiryango itagengwa na leta bakora ku burenganzira bwa muntu bashima leta y'u rwanda kuba hari intambwe imaze gutera mu gushyira mu bikorwa imwe mu myanzuro rwahawe n'agashami k'umuryango w'abibumbye gashinzwe uburenganzira bwa muntu ariko bakanagaruka ku kibazo cy'uko hari amategeko yihariye atarashyirwaho ariko n'ubundi ko hari icyuho ku mategeko akingira impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu ndetse n'abanyepolitike metre emile katisiga ni umuvugizi wungirije w'umuryango ushinzwe guteza imbere ubumenyi n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu arpdch mu magambo ahinnye icyuho kirimo kubera yuko byagiye bigaruka mu myanzuro y'isuzuma ryo mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe no muri isuzuma ryakozwe ubushize ko leta y'u rwanda yashyiraho politike yihariye n'amategeko yihariye ya, ya, ya protection cyangwa se yafasha abashinzwe uburenganzira bwa kiremwamuntu ubona ari iki wenda gituma leta ibigendamo gakeya ubwo hazabaho kugenda tubiganiraho na leta kuzageraho izashyiraho ubushake kugira ngo ayo mategeko ajyeho bigomba kuganirwaho wa muco wa dialogue wa muco wa cooperation hari kandi abagaragaza impungenge ko aya mategeko adashyizweho impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu zazageraho zigaceceka cyangwa zikananizwa bitewe n'uko nta mategeko abarengera nyuma yo kugaragaza ibitagenda anselme nzabona impayobora ihuriro ry'abafatanyabikorwa b'akarere ka rubavu mu iterambere afatira urugero ku bigenda biba muri bimwe mu bihugu bihana imbibi n'u rwanda nko muri congo floribert raporo zarakozwe arafungwa ndetse yarishwe arabura turebe mu burundi mu burundi hari abantu bakunda kuvuga ibibazo by'uburundi abo bantu ukajya kumva ukumva ngo barafunzwe uri kumva ko nta mategeko nyine abarengera kugira ngo niyaba yari ahari uri kumva ko abantu batagombye gufungwa batagombye kubura ibyo ngibyo rero nka umuntu akareba akavuga ngo kuki aba bantu baba bavuganira abandi baba batumye ibibazo bimenyekana bafungwa hari hakwiye kubaho amategeko arengera mbese nk'izo mpirimbanyi leta y'u rwanda yagiye isobanura ko impamvu atari ngombwa gushyiraho bene ayo mategeko ari uko nabo ari abantu basanzwe kandi barengerwa n'amategeko asanzwe umunyamabanga wa leta ushinzwe itegeko nshinga n'andi mategeko muri minisiteri y'ubutabera evode uwizeyimana twavuganye ambwira ko nta mwanya uhagije afite kuko yari ku rugendo ariko yabaye nkuta nemera ko impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu zinabaho kuko ngo hari ababyiyita nyamara batanazwe ngo ngo amategeko akingira abantu ngo ngo ngo abakora mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu se ni bande ko hari abo hari abavuga ngo bakora mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu nta n'umuntu ubaza human rights defenders uhamagare minisita businge iyo iyo icyo kibazo afite icyo akiziho umuhamagare akubwire kubera ko niwe niwe uheruka geneva geneva muri recommendation bamuhaye ntabwo byadukundiye kuvugana na minisitiri w'ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya leta ariko ubwo johnston businge yaherukaga i geneve mu busuwisi mu myanzuro igera ku ijana na mirongo itanu u rwanda rwasabwe gukoraho rwatoranyije igera kuri mirongo itanu ruzakoraho mu myaka ine rwavuze ko hari imyanzuro makumyabiri n'itandatu rwemeranya nayo ariko rusanga mu myaka ine rutaba rwamaze kuyishyira mu bikorwa ruhitamo kuba ruyiretse naho irindwi yo rusanga idahuje n'amategeko ndetse n'itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda ndetse n'izindi mpamvu mu kwezi kwa kane k'umwaka ushize u rwanda rwavugaga ko ishyirwa mu bikorwa ry'iyi myanzuro riri ku ijanisha rya mirongo inani kandi ko bitarenze makumyabiri makumyabiri yose izaba yamaze gushyirwa mu bikorwa ijana ku ijana twakwibutsa gusa ko mu myanzuro mirongo itanu u rwanda rwari rwiyemeje gukoraho ari ijyanye no kongera uburenganzira bw'umuturage muri politiki mu bukungu mu muco ndetse no mu mibereho myiza kandi mu magambo y'intumwa nkuru ya leta yasobanuye ko u rwanda rutabihisemo kuko akanama k'uburenganzira bwa muntu muri oni gakora igenzura buri myaka ine ahubwo ko ari uko abanyarwanda atari bo bakwiriye ibiri munsi y'iby'abandi baturage ku isi babona ishyirwa mu bikorwa ry'iyi myanzuro ryagabanyijwe mu byiciro kandi inagabanywa inzego zikwiye kuyikurikirana no kuyishyira mu bikorwa claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwahadi ijwi ry'amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi ariko ubu ngubu turira amazu
ngira ngo urya wundi tutahora tuvuga rumwe dutuka ko turi muri leta yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa leta ubu nawe akaba ari mu mugongo urumva uri mu kwaha ari uri mu mugongo bumye ku muntu umwe bategerezwa kunga ibere rimwe
ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika
tuve mu rwanda tujye mu burundi ubutare bw'inzahabu busigaye buza ubwa kabiri inyuma y'ikawa mu kwinjiza amafaranga y'agaciro mu gihugu ibyo byatumwe n'uko leta kuva mu mwaka uheze yashizeho ikigo gishasha obm office burundaise de minere citaho ibijyanye n'icukurwa ry'ubutare n'agataka gusa umuyobozi mukuru w'icyo kigo jean claude nduwayo asigura ko ubu abakora urudandazwa rwa magendu muri icyo gisata atanumwe atazohanwa inkuru ya mugenzi wacu eloge wiri kaneza kuva hashinzwe ikigo cy'igihugu obm kijya gicukurwa n'urudandazwa rw'ubutare n'agataka haraheze umwaka umuyobozi mukuru w'icyo kigo yemeza ko umuhimbo wiyongereye ku rugero runini cyane nk'akarorero k'ubutare bita twate mu gifaransa aribwo kasiterite coltan na ulframite umwimbu wavuye ku biro amajana ane byonyene mu kwezi uja ku matoni mirongo umunani yose n'imiburiburi muri ico kiringo nyene ibi vyatumye amafaranga igisata c'ubutare n'agataka cinjiza mu kigega ca leta aja ku rugero atari bwajeko na rimwe kuva uburundi bwitwa izina jean claude nduwayo umuyobozi mukuru wa obm akarero nubaha nko mu gice ca mbere c'uyu mwaka vyari bimaze kugaragara yuko inzahabu zigira kabiri mu bintu vyinjiza amahera y'agaciro mu gihugu inyuma y'akawa inzahabu nico kintu kizana amahera menshi igihugu c'uburundi gishora hanze ariko ivyo ntivyari bwigere biba ndetse ntibwanaharugwa no ku bundi butare turabona yuko ubutare busigaye bushorwa hanze ari bwinshi ugereranije n'iminsi iheze nk'ubu turi mu kwezi duhejeje ukwezi k'umunani twaramaze kurenza kure n'iyo amahera igisata cy'ubutare cyahora cinjiza mu mwaka wose imwe mu mikenyuro yatumye ikigo bm gishika kuri iyi ntambwe ni ugukwiragiza abakozi mu gihugu cose ikintu cyose kiva ku ntumbero n'ihangiro ego ivyo bikorwa vyarakorwa mugabo ugasanga bikorwa n'inzego za leta uwashaka ariko inzego za leta zidafise uburyo buhagije ugasanga bakorera ngaho ibujumbura badafise ababaserukira hagati mu gihugu bashobora kubakurikirana mu bikorwa vyabo vya misi yose ko ico gihe umuntu yaba akeneye kugira fraude yarabona ati ba bandi badutse amaze kubona ko baduze agaca ahagarika haheze iminsi mikeya akabona ko bamanutse bagaca basubira ariko ubu ikigo obm kimaze kujaho hakabaho kwigisha no kuja inama n'abajejwe intwaro ubutungane kwivuna abansi umutekano twaragiye hamwe turaraba icyo umuntu wese yokora kugira ngo ubwo bunyonyezi bujanye no gushora hanze itunga ry'igihugu bidaciye mu mategeko ukuntu bwohera duca turungika abantu baza gukorera mu gihugu hagati ubu mu gihugu cy'u Burundi turafise ibigo bitanu bito bito biduserukira iruhande y'ibi bigo n'ibihano bihabwa bimba n'abadandaza ubutare bidaciye mu mategeko n'iruhasha yaba uriko arimba amatafari yaba ariko rimba ikariyeri canke amabuye ari uriko arimba inzahabu canke korota ndetse ubutare bwose ikintu cose kiva mu kuzimu kijanye n'ubutare n'agataka ibihano ni bimwe hariho ibihano ubwa mbere biri mu gitabo mpanavyaha iruhande y'ivyo hariho umunyororo uva ku myaka cumi gushika ku myaka mirongo ibiri n'ihadabu riva ku mafaranga y'amarundi imiliyoni amajana abiri gushika ku miliyoni amajana atatu ku muntu wese anyegeje n'ibigirankana ubutare bushasha yubuye harategekanijwe umunyororo w'imyaka iva kuri itanu gushika ku icumi n'ihadabu riva ku mafaranga y'amarundi imiliyoni mirongo itanu gushika ku miliyoni ijana canke ndetse akaronka igihano kimwe muri ivyo ku muntu wese akora ibikorwa vyo gutata harategekanijwe umunyororo w'imyaka itanu gushika ku myaka cumi n'ihadabu riva ku mafaranga y'amarundi imiliyoni icumi gushika ku miliyoni mirongo ibiri umuntu wese ahinduye inzandiko zijanye no gutanga impusha muri rusange ibihano bijanye n'ubutare n'agataka ugize fraude muri ivyo bintu ni ibihano bihanitse cane gushika ubu uburundi bushobora hanze ubwoko bw'ubutare bushika kuri bune ni casterite cotan woframite hamwe n'inzahabu ariko hari n'ubundi butaratangura gucukurwa abahinga bamaze kubona ko buri mu butaka bw'uburundi harimo umujumbu ifeza nikere n'ubutare bita terrar bwatanguye gucukurwa n'ishirahamwe ry'abongereza mu minsi iheze eroge urikaneza bujumbura ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabashikiriza ingingo nyinshi zitandukanye ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
mu rugendo aherutse kugira mu gihugu cashira icegera ca perezida wa leta zunze ubumwe za amerika mike pence yarahayagije ugukorera hamwe n'imigenderanire ya kivandimwe hagati ya amerika na shiri mu vyo yavuze ko shiri ari akarorero k'ubwigenge mu karere ko mu burengero bw'isi icegera ca perezida wa amerika mike pence yavuze ko iterambere mu butunzi rya shiri ryotegerezwa kubera akarorero ibindi bihugu mu karere ko muri amerika mu mpanuko mu mugambi wo gushiraho ubutunzi bufatiye ku masoko yigenga kugira bitume haba iterambere ku banyagihugu muri ako karere yavuze ko igihugu ca shiri cisunze ubutunzi bufatiye ku masoko yigenga mu vyatumye abanyagihugu baho babaho mu bwigenge muri rusange mike pence yongeye avuga ko imigenderanire ikomeye mu vy'ubudandaji hagati ya amerika na shiri ari ivyibonekeza ubudandaji hagati y'ivyo bihugu bibiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu bwarenze agaciro k'imiliyaridi mirongo ibiri y'amadolari y'abanyamerika ivyo vyafatiye cane cane ku masezerano y'uruja n'uruza atantambamyi mu vy'ubudandaji yatewe ko igikumu hagati ya amerika na shiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane igihugu ca shiri gikorana na amerika mu vyerekeye gukomeza umutekano mu karere ka amerika cane cane mu karere ka amerika yo hagati mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ari kumwe na perezida wa shiri michel bachelet icegera ca perezida wa amerika mike pence yarahayagije kandi igihugu ca shiri kuba cashigikiye amerika mu gihe amerika ihanganye n'agasomborozo ka koreya ya ruguru yasavye yamarashiri gukora kurushiriza mu gikorwa co gukumira koreya ya ruguru no guhagarika imigenderanire yose n'ico gihugu mike pence yarashimiye ubuyobozi bw'igihugu ca shiri mu kwifatanya n'abanyavenezuela no kwiyamiriza intwaro ya perezida nicolas maduro yatangaje ko amerika izobandanya kuremera ico gihugu ikoresheje uburyo butandukanye gushika demokrasi igarutse muri venezuela yatangaje ko yishimiye ko amerika ikoranye n'ibindi bihugu bicuditse mu karere ka amerika mu mpanuko bazoshika ku nyishu iciye mu mahoro ku bibazo vyugarije abanyavenezuela amerika irashima imigenderanire ikomeye ya kivandimwe ifitaniye n'igihugu ca shiri icegera ca perezida wa amerika mike pence amenyesha ko amerika na shiri bizobandanya gukorera hamwe kugira bishike ku iterambere rikomeye ku banyagihugu b'ivyo bihugu bibiri n'abanyagihugu bo mu karere kose ka amerika
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye turashimiye badufashije mu buhinga bw'ivyuma turashimiye namwe mwaduteze amatwi kuri mikoro mwari kumwe na oriyani itanga ishaka amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwashikirijwe na aloise bigirimana murakoze
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.